iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mujye no ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mudukurikire ni kuri iyi mirongo kandi cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri no mu burundi murimo mutwumviraho turi no kuri facebook voa radiyo yacu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya gato cyane aroyizi bigirimana arabagezaho amakuru avunaguyeyo hirya no hino ku isi turi kumwe hano muri studio wiriwe neza royi biriyo tomasi kandi ndamutse n'abariko baradutega amatwi aroyizi rero narangiza kutubwira amakuru yo hirya no hino ku isi turajya mu biyaga bigari mu burundi amajwi y'agateganyo yatangajwe ariko abarundi ntibayakira kimwe ntibakira kimwe kamarampaka rero y'itegeko nshinga rishya yabaye ejo kuwa kane nkunzimana severino we arishimye twebwe nk'abantu no muri kampani twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko mu ntumbero twari dufite kuva ku rwego rw'igihugu umugambi wawe wacu twari tubihangiye byo kwigisha ego nicyo gituma rero twebwe atagishasha ko twari twiteze ko ego n'ubundi iteza gutsinda nkunzimana severino arishimye naho nizigiyimana oscar afite amakenga turiko turegeranya ibiharuro nk'amapeva aho twashoboye kuyaronka turabe yuko bihura n'ibi byamaze gutangwa nyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona ukuntu bimeze turonka ukuntu tuca dushingisha urubanza kuko tubona yuko habaye amanyanga menshi cyane muri aya matora mu rwanda abanyekongo bari mu kigo cy'impunzi cya kiziba barenga ibihumbi bitanu bamaze kwiyandikisha kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo ngizo rero ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari aroyizi bigira imana umwanya n'uwawe rero tugezeho amakuru arimo avuga ubungubu hirya no hino ku isi urakoze reka tuyahera aha muri leta zunze ubumwe za amerika abajejwe umutekano bavuga ko abanyeshuri icyenda hamwe n'umwarimu umwe bishwe barashwe abandi cumi barakomereka ku ishuri ryisumbuye mu gisagara cya santa fe ni muri leta ya texas muri leta z'ubumwe za amerika nk'uko nari ndabibabwiye byabaye kuri uyu munsi wa gatanu mu gitondo umukuru w'igipolisi cy'igisagara cya santa fe ed gonzalez yavuze ko uwarashe yari umunyeshuri yiga ku rindi shuri ryisumbuye muri ako karere yavuze kandi ko abapfuye bashobora kuba hagati y'umunani na cumi urumva rero ko bamaze kuba cumi mu biharuro bimaze gutangazwa muri aka kanya igisagara cya santa fe kibamwo abanyagihugu bashika ku bihumbi cumi na bitatu kikaba kiri ku birometero mirongo ine n'umunani mu mpanuko bushira uburengero bw'igisagara cya houston naho muri leta ya texas nyene gushika ubu rero uh, ibice mirongo ibiri na bibiri nibyo bimaze kugaragaramwo ubwicanyi ku mashuri barasa muri uyu mwaka kuvaho uku kwezi gushitse gushika ubu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryamenyesheje kuri wa gatanu ko ryihweje uko ivya Ebola byifashe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo byavuye ku rugero rwo hejuru bija ku rugero rwo hejuru cyane ku rwego rw'igihugu byumvikana yuko uh, OMS imaze magabo iyo ngingo ifashwe inyuma yaho uwundi muntu umwe yagaragaye ko yanduye Ebola muri imwe mu mazone y'ubuganga mu gisagara ca Mbandaka ahaba abantu barenga umuriyoni ni mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Equateur igisagara ca Mbandaka kiri ku birometero ijana na mirongo itanu uva mu mihana yo hagati mu gace ka Bikoro aho ico kiza catanguye kugaragara mu ntango z'uku kwezi umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adenome gebreyehusi yavuze ko iby'ico kiza biteye amakenga muri ico gihugu iryo shirahamwe rimenyesha ko ryarungitse abahinga bashika kuri mirongo itatu gukurikiranira hafi ico kiza muri ico gisagara mu gihe incanco ibihumbi bine zashitse ku murwa mukuru kinshasa ku munsi wa gatanu naho muri ekereziya katolika byifashe gute inama y'abepiskopi muri shiri yatangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko abepiskopi mirongo itatu na bane bagiye i roma kubonana na papa francisco bamuhaye urwete rwo gutanga rusaba yuko botanga imihoho mu mabanga yabo mu gihe muri ico gihugu ca shiri havugwa cyane ibyaha byo gushurashuza abana bato byoba byarakozwe n'indongozi ry'iyo dini abo bepiskopi bagize bati twifuje gusaba imbabazi ku mibabaro twateye ku bahohotewe kuri papa ku bwoko bw'imana no ku gihugu ku makoshya twakoze ibyo babitangarije abamenyeshamakuru inyuma y'imibonano bamazemo iminsi itatu ivatikane n'umwungere wa ekereziya katolika papa francisco papa francisco yari yatangaje ku munsi wa kane ko hagiye kuba impinduka zikomeye kugira ubutungane buhabwe ikibanza gikomeye muri ekereziya katolika muri icyo gihugu cya shiri igihugu kivugwamo rero ubushurashuzi ku bana bato nayo komisere mukuru w'ishyirahamwe ryawe ntiryita ku burenganzira bwa muntu zede radi ara huseni yaneguye igihugu cya isirayeli ko cimye abanyepalestina uburenganzira bahabwa n'amategeko mpuzamakungu zaidi rad al hussein yavuze kuri wa gatanu mu nama idasanzwe y'inama mpuzamakungu nijejwe agateka ka zina muntu ko akarere ka palestina kabamwo abantu bashika ku miliyoni umwe n'ibice icenda mu ntara ya gaza bama batewe ivyuka kuva bakivuka kugeza n'aho bazofira iyo nama idasanzwe ishobora gushyiraho umurwi uzoja gutohoza ku bwicanyi bwabereye ku rubibe rwa gaza muri iyi ndwi aho abantu barenga mirongo itandatu bishwe abandi ibihumbi bibiri n'amajana indwi barakomereka nawe ambasaderi muri ako kanama kawoni gakurikirana iby'agateka ka zina muntu yavuze ko ni ambasaderi wa israel akaba yavuze ko uwo murwi w'abatohoza atana kimwe uzohindura ku bibera muri ako karere
aloyizi bigirimana urakoze cyane inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku mirongo migufi short waves metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mujye no ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu naho mukurikire amakuru amakuru mu biyaga bigari impunzi za kiziba mu karere k'akarongi mu burengerazuba bw'u rwanda leta iratangaza ko abanyekongo bamaze kwiyandikisha kugira ngo bazasubire iwabo barenga ibihumbi bitanu mu minsi ibiri asumuta kaboyi araduha inkuru irambuye mu minsi ibiri gusa mu nkambi ya kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo hatangijwemo igikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda ivuga ko abasaga ibihumbi bitanu mu mpunzi zigera ku bihumbi cumi na birindwi bamaze kugaragaza ko bifuza gusubira mu gihugu cyabo cya kongo iyi mibare ishobora kuba yariyongereye kuko nyuma y'aho itangarijwe uyu munsi ari uwa kabiri izi mpunzi zikomeje kwiyandikisha ni igikorwa minisiteri yemeza ko kidafite igihe kizarangirira uyu ni minisitiri dobonere jeanne d'arca ushinzwe impunzi nta munsi ntarengwa uhari ariko abo abazagaragaza ubushake hari ubundi ngira ngo hari abafashe icyemezo babitewe n'umujinya kubera nyine ibyagiye biba muri iyo myigaragambyo bamwe bagakoreshwa n'umujinya kuvuga reka dutahe n'iki ariko kugeza ubu n'abamaze kwiyandikisha bavuga ko bagitegereje ko umutekano ugaruka ubushake barabugaragaza ko bashaka gutaha ariko bakagaragaza ko batizeye umutekano wabo mu gihe baba basubiyeyo hariho gutegereza ibikorwa byo kwandika impunzi zifuza gusubira mu gihugu cyabo cya kongo birabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo aho ziri hose mu gihugu umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi kayumba olivier yavuze ko mu kwandika izi mpunzi hagenda hagaragaramo ibibazo ni impunzi za kiziba abenshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda iwabo ni ku mupaka w'u rwanda na congo harimo ukuvangavanga ese ndi umunyarwanda ndi umunyekongo biterwa na interest uba ufite ku buryo dufite na benshi babaye abanyarwanda dukorana hano ariko rero ugasanga uyu munsi yabona amahirwe yo kuvuga ngo arashaka kujya i burayi nk'uko agahita ahindura buriya nari ndi impunzi ubwo yajya gufata ikarita y'impunzi bakamusanga muri database ya nida bikaba amahane nk'abariya bari kiziba abenshi ni abanyarwanda bakora abamotari karongi bafite utubizinesi ariko akavuga ati mfite umwana urwaye reka njye kuri gahunda yo kujya hanze hari n'aho umuntu ahindura amazina ni urusobe rw'ibibazo bihari ntitwabashije kumenya imibare y'abiyandikishije bose bifuza gusubira iwabo mu nkambi ya kiziba kuko tutabashije kumenya abiyandikishije ku munsi wo ku wa kane ndetse no mu gitondo cyo kuri uwa gatanu ababishinzwe muri minisiteri ishinzwe impunzi bemeza ko icyegeranyo gihari ari ikigaragaza mirongo itatu ku ijana bari bamaze kwiyandikisha kugeza ku mugoroba wo ku wa gatatu ko nta kindi cyegeranyo kirasoho usibye iyi nkambi ya kiziba aho impunzi zakunze kwerekana ko zishaka gusubira mu gihugu cyabo ndetse zikanabigaragaza zigaragambya iki gikorwa cyanabereye no mu nkambi ya gihembe imibare itangazwa na minisiteri y'impunzi yo igaragaza ko muri iyi nkambi abantu icyenda gusa aribo biyandikishije mu mpunzi zisaga ibihumbi cumi na bibiri zihabarurirwa minisiteri ishinzwe impunzi ivuga ko n'ababiyandikishije muri gihembe bavuze ko bazasubira iwabo ari uko umutekano bamaze kuwizera neza minisiteri ishinzwe impunzi itangaza ko ibarura nk'iri ryanabereye mu nkambi ya kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi makumyabiri ribera kandi mu nkambi ya mugombwa ahabarurirwa impunzi zisaga ibihumbi icyenda no mu nkambi ya nyabiheke ibarurirwamo abasaga ibihumbi cumi na bine izi nkambi uko ari eshatu minisiteri ivuga ko nta mpunzi n'imwe yigeze igaragaza ko ishaka gutaha muri congo mu rwanda habarurirwa kugeza ubu impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi mirongo irindwi na bitatu zicumbikiwe mu nkambi eshanu izi mpunzi habarirwamo zigera kuri mirongo ine zifunzwe zafatiwe mu mvururu zumvikanye mu nkambi ya kiziba hagati y'impunzi n'abashinzwe umutekano muri iyi nkambi ya kiziba leta ivuga ko izi mvururu zahitanye abasaga cumi n'umwe ibi bikaba biza ku isonga mu mpamvu ituma impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe muri kiziba arizo zifata iya mbere cyane mu gushaka gusubira iwabo muri congo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta urakoze noneho tujye mu burundi nyuma y'akamaramaka ku itegeko nshinga yabaye ejo seni ni ukuvuga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yatangiye gutangaza amajwi ya mbere y'agateganyo mu ntara ya ngozi yego niyo iza imbere komine kandi iri ku isonga mu majwi menshi kurusha izindi ni mwumba perezida Pierre Nkurunziza avukamo fidelite yishatse yaduteguriye inkuru dufatiye ku yaronfata kibanza biva mu biro bigejeje amatora ku rwego rw'intara ya ngozi yego yaronse amajwi mirongo inani n'atatu n'ibice munani ku ijana oya yaronse cumi na rimwe n'ibice bitatu ku ijana amajwi yabaye imfa gusa agera kuri atatu n'igice kimwe ku ijana nayo ayaba adafise aho bahagaze angana n'abiri n'ibice bitandatu ku ijana mu gihe hari hiyandikishije ibihumbi amajana atatu na mirongo inani na kimwe birenga gato igitigiri c'abitavye amatora kingana na mirongo icenda na kabiri n'ibice bitanu ku ijana mu makomine icenda agize intara ya ngozi yabonetsemwo ego nyinshi n'ikomine ya mwumba yaronse amajwi mirongo icenda n'atatu n'ibice bitanu ku ijana oya nayironka atatu n'ibice bitatu iyo komini isanzwe ari umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza avukamwo ni naho yatoreye mu gitondo co ku munsi wa kane akaba kandi ari n'imbonezi y'umugambwe snedfdd ukaba wari ushigikiye ego ikomine igira kabiri mu ntsinzi ya ego ni tangara ifise amajwi mirongo inani n'atandatu n'ibice munani ku ijana ikomine izi bwa nyuma amakomine yatoye ego ni ikomine ya gashikanwa ifise amajwi mirongo irindwi n'atandatu n'ibice bine ku ijana ikomine yabaye iya mbere muri zitatoye ego ni ikomine ya kiremba ifise amajwi ya oya angana cumi n'atanu n'ibice bitandatu ku ijana iyo komine niyo ivuka kamwe agatongwasa umukunani w'abinzira y'abarundi utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe nyene ku munsi wa kane niho yari yatoreye ikomine yabaye ya kabiri muri oya ni yagashikanwa ifise amajwi angana cumi n'atatu n'ibice bitatu ku ijana mu gitondo cyo kuri wa gatanu imbere ya saa sita mu ntara ya ngozi hari hatekanye abantu bari ku mirimo yabo ya misi yose aho n'inyuma y'ikonje bari baronse kuri uyu wa kane kugira ngo baje mu matora y'akamaramaka y'ibwirizwa shingiro twagerageje kurondera abanyagihugu basanzwe kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ivyo bihero mfata kibanza bamwe muri bo bavuze yuko ko badashaka kuvugira ku iradiyo abandi nabo batumenyesha ko barindiriye itangazo ry'ibiharuro ntabanduka ku rwego rw'igihugu naho biri uko mukuru umugambwe snedfdd mu ntara ya ngozi ciza jean yabwije ijwi ry'amerika ko bakiranye akanyamuneza intsinzi ya yego yashimye kandi n'ukugene ayo matora yitabiriwe cyane abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi aho kubwiwe bitabiriye cyane aya matora akavuga yuko y'igihe cy'isaha zitandatu abenshi muri bo bari bamaze gutora ku ruhande rw'abarongoye uranamizero y'abarundi mu ntara ya ngozi twagerageje kubarondera ariko ntitwashoboye kubaronka kugira ngo batubwire ukuntu bakiriye ibihero mfatakibanza oya yaronse ku rwego rw'intara ya ngozi nayo ku ruhande rw'abajeje intwaro buramatari w'intara ya ngozi yabwiye amenyeshamakuru mu burundi bakoreye ikinyamakuru c'abadagi docevere ko anezerezwa no kugena amatora yagenze aho yitabiriwe atankomanzi ati n'utunenge duke twibonekeje ntitwari dufashe kuko ataco twononye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite yishatse ijwi ry'amerika fidelite urakoze naho mu ntara ya kirundo urunana mizero y'abarundi ntirwemera ibyavuye muri kamarampaka yabaye ejo mu burundi ku itegeko nshinga rishya umukuru w'urwo runani avuga ko bagiye kwitura ubutungane naho umugambwe frodebu nyakuri iragi ryandadaye wemewe n'amategeko urashima ko ego bigish- bigishije gutora yatsinze jean bosco ndarurinze araduha ibindi bisobanuro ibiharuro mfata kibanza vyerekana ko mu ntara ya kirundo ibyezwa shingiro ryahinyanyuwe ryemejwe ku majwi angana mirongo umunani n'atatu ibice ubusa kimwe ku ijana guhakana iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro vyatowe ku majwi cumi na rimwe n'ibice mirongo ibiri ku ijana amajwi yabaye imfa gusa aharugwa kuri atatu n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana ayo ataco barivuze ko akaba aharugwa kuri abiri n'ibice mirongo ine na bitandatu ku ijana ivyo biharuro mfatakibanza biva mu ngwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya kirundo vyerekana ko abantu bitabiriye iryo tora ku rugero rwa mirongo icenda n'umunani n'ibice mirongo umunani na bibiri kw'ijana twashatse kumenya uko abatumiriye abanyagihugu kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro bakiriye ivyavuye vy'imfatakibanza muri iryo tora twegereye ubwa mbere abigishije gutora ego iza imbere cyane mu mugambwe cddfdd bagaragaye cyane ku rubuga bigisha abanywanyi babo gutora ego ntibashimye kugira ico babivuga ko Fabiano Bizumuremyi arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amakuru umugambwe CNDD-FDD atangirwa mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu aho twabonana nawe umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ntaco bari bwatangaze ku matora y'ibwirizwa shingiro mu ntara ya Kirundo kandi umugambwe Sahwanya Frode Bunyakuri iragi ryandadaye wemewe n'amategeko warigishije kwemeza inyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro mu gutora ego Severino Nkunzimana aramuswa uwo mugambwe mu ntara avuga ko atacari gutangaza ego itsinze mu Kirundo twebwe nk'abantu no muri kampani twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko mu ntumbero twari dufise kuva ku rwego rw'igihugu umugambwe we wacu w'igi- twari twa- dufise ihangiro ryo kwigisha ego nicyo gituma rero twebwe ata- atagishasha ko twari twiteze ko ego n'ubundi iteza gutsinda twebwe kubitwerekera iruhande rw'intare icyo twabasaba ku batashoboye gutsinda bo kwihangana ko mu matora niko bigenda habura na bibiri agatsinda umwe ahubwo bakabona yuko ah, igihugu aho kigeze cyari gikeneye ku- kuvugana ukuri mu ntumbero ishobora gushikana igihugu- igihugu ku iterambere mu runani ya mizero y'abarundi bakuye imisozi bigisha gutora oya bose uko bavyakira Oscar Nizigiyimana arongoye urunani ya mizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo aratanga insiguro n'igituma batashimishijwe n'ivyavuye mu matora ubwa mbere abarorerezi bacu bararondewe n'abajejwe intwaro aho muri komine busoni abajejwe intwaro bashoboye gufata abashika kuri batanu n'ubu bakaba bafunzwe hanyuma mu gitobere naho nyene barafashe uwundi umwe bamufata afise impapuro z'abarorerezi awe- aho yari azishiriye hose nta murorezi yigeze ato- aronka urupapuro rwo kugira ngo agire uburenganzira bwo kuyacungera co kimwe no ngaha mu- muri komine kirundo naho nyene harafashwe umwe aziriko ico nyene ko afise impapuro ariko aragenda gushira abarorerezi rero tukaba tubona yuko ivyo biharuro ntibisa n'ivyo twari kuronka twari dufise abantu bacu kuko kiretse abo bafashwe hari n'abaciye baterwa ubwoba hageze guharura canke abatewe ubwoba batarashikayo hanyuma baca baratinya batinya ko bogirirwa nabi canke bagapfungwa nk'uko bagenzi babo vyagenze none muri urwo runani baba bagiye gukora iki inyuma yo kumenya ivyo biharuro Oscar Nizigiyimana twari icyo tugiye gukora turiko turegeranya eh, ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka eh, turaba yuko bihura ni- bi- n'ibi byamaze gutangwa by'imfatakibanza turiko turagerageza turondera mu masesi turaba ukuntu bimeze inyuma yaho ibiharuro tumaze kubon- kubibona ukuntu bimeze turonka ukuntu tuca dushingisha urubanza kuko tubona yuko habaye amanyanga menshi cyane muri aya matora twarondeye umuco ku vyo urunani ya mizero y'abarundi rurega abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi hirya no hino mu ntara ya kirundo no kumenya uko itora ryagenze muri rusangi hirya no hino muri iyo ntara tubajije buramatari w'intara ya kirundo merikiro na nkahomba yatugaragarije impungenge afise zo gutanga amakuru ku iradiyo yugariwe imirongo ya fm mu burundi n'ikigo ca leta kijejwe kugenzura imenyeshamakuru cnc twegereye kandi umukuru w'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya kirundo pascal imana ariyo arongoye uwo mugwi yabwiye ijwi rya amerika ko itegeko bafise ritabaha uburenganzira bwo guha amakuru amaradiyo ijwi rya amerika na bbc yugariwe imirongo ya fm na cnc mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco turagushimiye noneho tujye muha mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura sentare nkuru y'igihugu yaciriye mu rubanza rw'ikibiriraho umunyororo uri hagati y'iminsi cumi n'itanu n'imyaka ibiri abantu icyenda bagirizwa guhungabanya itora rya kamarampaka ryabaye ejo kuwa kane mu burundi byinshi kuri iyi nkuru na remo nzimana muri abo cenda munani bafashwe kuri uyu wa kane ku munsi w'amatora ya kamaramaka umwe nawe yafashwe isaha umunani z'ijoro bucara amatora afatirwa muri ziba turi muri zone kanyosha komine muha ariko arakizura afise umupanga augustin ndayizeye yagirijwe kwitwaza ikigwanisho mu gushaka guhungabanya amatora yabwiye sentare ko yari mu mugwi w'imbonerakure urongowe n'uwitwa nzosaba bariko barakizura bucaba amatora kugira ntiyagire abatoba amatora canke ngo bahungabanye umutekano sentare imaze kumwereka ko umutekano ucungirwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamuciriye umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri edinze imana yari indorerezi y'amatora ku bw'urunani amizero y'abarundi muri zone kanyosha yaciriwe umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana umunani na sentare nkuru y'igihugu yamuha yagirijwe gukoresha urupapuro rw'imimbano no guhungabanya amatora ibyaha we yamirira kure mu guta amakosa ku bamurese ngo acungere amatora kandi babona ko urupapuro afise rutatanzwe n'umugwi ujejwe amatora seni jean sabushimike nawe yaciriwe umunyororo w'impaga w'umwaka umwe yagirijwe guhungabanya amatora mu kwihanaguza irangi ryo ku rutoke ku mukozi yari ajejwe gutunganya amatora amukojeje urwo rutoke ku itama iyo we yari yabwiye sentare ko byabaye nk'isanganya atabikoze ku bushake mbere anabisabira imbabazi nk'uko yari yabikoze kuri uyu yabikoreye naho yaciye atabwa muri yombi abandi sentare yahanye n'abagabo bane bose bagirijwe gushaka kosha abandi bantu icyo bari gutora salvatore butoyi patrick nkeshimana serge ndikumana na erike n'izo nkiza bahagaritswe kuko batabuye ikarata y'itora abo nabo sentare yamuha yabakiriye umwe umwe umunyororo w'umwaka n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi amajana ane ariko bo bari basabye ko sentare yobeza kuko babikoze mu kutamenya mu gihe bwari ubwa mbere bitabira amatora kandi batari basiguriwe neza ingene baza gutora mike ntimfasha yagirijwe gushaka gutora kabiri kuko yafatanywe ikarata z'itora zibiri naho yatoye rimwe yahanishijwe umunyororo w'iminsi cumi n'itanu n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri uyu yafatiwe mu ruziba we yavuze ko ikarata ya kabiri yayizaniwe n'umuntu kuko yumvise bamusomye ni mu gihe we yari yashimye gusubira kwiyandikisha ubugira kabiri aho yari yimukiye kugira aza atorere hafi ari naho yatoreye eka na regisi aho ishakiye yafashwe yagirizwa gushaka gutora kabiri uyu we yari indorerezi ya mizero y'abarundi muri zone kanyosha yireguye avuga ko ahakana icaha akemeza ko yatoreye mu ntara ya kirundo ku gapapuro resepise kubera yari umushoferi w'umushingamateka kandi ikarata y'itora yari yayibagiriye mu gisagara ca bujumbura abwiwe ko ari mu ndorerezi z'amatora aho ishakiye yahisemo kumanuka mu gisagara ca bujumbura kugira apfume akurikirana igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora nk'uko yabibwiye sentare ari naho yaciye ahagarikwa sentare yamuciriye ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana ane naho we yari yakanye icaha yagirizwa agasaba kwezwa kiresabo cenda ejo nyene kuwa kane sentare nkuru y'igihugu ya mukaza yahanishije umunyororo w'impaga w'amezi atatu lambere harerimana ku caha co gutora kabiri ibujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya fm ya radiyo ijwi ry'amerika mu burundi igihe cy'amezi atandatu radiyo ijwi ry'amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu burundi nk'uko gabriel bihumugani icyegera cy'umukuru wa sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura kugira ngo iyo radiyo ishobore gusamirana mu burundi ivugira ku murongo wa fm urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa si ukuvuga ko hari ibindi bizunguruka bicakura
ijwi ry'amerika rero muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi ndetse n'ahandi ku isi siporo mikel ariteta ashobora gusimbura arsene wenger ku mwanya w'umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru arsenal yo mu bwongereza nk'uko ikinyamakuru gol kibitangaza ku rubuga rwacyo rwa internet impande zombi ntizirashyira umukono ku masezerano y'akazi ariko Arsenal irateganya gutangaza iyo nkuru mu minsi iri imbere mikel arteta afite imyaka mirongo itatu n'itandatu y'amavuko akomoka mu gihugu cya esipanye muri iki gihe yungirije umutoza mukuru wa manchester city pep guardiola uretse ibyo mikel arteta yakinnye mu bo hagati muri arsenal imyaka ine kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu tujye mu rwanda noneho ejo kuwa gatandatu ni igice cya kabiri cy'isiganwa ry'amagare rwanda cycling cup naho ku cyumweru i kigali hateganijwe isiganwa mpuzamahanga ry'abiruka ku maguru kigali peace marathon turi kumwe n'umunyamakuru wacu i kigali jean claude munyandinda kugira ngo tubiganireho jean claude wiriwe neza
wiriwe neza toma amakuru yanyu amakuru ni meza nuko rero iri siganwa ry'amagare uraribona ute ritera ite
uko bimeze ni agace ka kabiri mu duce cumi na tubiri tugomba kugira iri siganwa nyine ngarukamwaka irushanwa ry'igihugu iri nyine bita rwanda cycling cup aho rero ku ikubitiro habaye igice cya mbere cyo kwibuka byemari rambere ubu noneho iki ni igice cya kabiri kizahagurukira i kayonza cyerekeza i muhanga iri rero baryise isiganwa ry'abahinzi cyangwa se famasi sekiti ni igice cya kabiri rero kizahagurukira kayonza berekeza i muhanga habayemo impinduka rero kubera yuko ubundi bari kuzahagurukira i kayonza berekeza igicumbi ariko kubera imihanda itameze neza cyane cyane kubera imvura ikaze yaguye mu minsi ishize umuhanda wa kigali icumi ntabwo umeze neza bahisemo rero ko bazahagurukira kayonza bakarangiriza i muhanga ubwo ariko ndavuga ku cyiciro cy'abahungu ndetse n'abatangije imyaka makumyabiri n'itatu nyine mu bahungu hanyuma ariko mu bakobwa ndetse n'abajeniyoro batangije imyaka cumi n'umunani bo bazahagurukira ahitwa intunga berekeza i muhanga ni ukuvuga ko bazakora urugendo rugufiya ugereranyije n'urw'abasore cyangwa se abagabo ndetse n'abakinnyi batangije imyaka makumyabiri n'itatu ikiro kizaba ari igice cya kabiri kayonza niko jean claude kayonza guhagurukira yo kujya muhanga bivuze rero ko bazanyura i kigali
bazanyura i kigali bazava kayonza bace umujyi wa kigali bazamuke za kamonyi berekeza i muhanga niho rero bazanyura abasore abasore bakuru bakora urugendo nyine ruri kayonza hanyuma abatoya ndetse n'abakobwa bagahagurukira ahitwa intunga berekeza i muhanga amakipe ari muri iri rushanwa se ni ayahe n'angahe
hari amakipe ageze ku icyenda ni amakipe anyuranye usibye dusanzwe tuzi nka benediction yo mu karere ka rubavu hari ami sportif yo mu karere ka rwamagana hari amakipe nka fly gasabo hari cca ariyo yo mu karere ka huye hariya mu majyepfo hari amakipe mashyashya nk'ikipe y'inyabihu ndetse n'ikipe y'ikarongi tutibagiwe n'ikipe ya muhazi cycling generation ni amakipe rero icyenda azaba ahatana ariko muri aya marushanwa uko tubimenyereye usanga ku isonga abakeba ba buri gihe muri aya marushanwa ni benediction mu karere ka rubavu ndetse n'ikipe ya misportif y'iburasirazuba i rwamagana hanyuma umukinnyi w'imena ubona ashobora kuzasiga abandi ninde
aya makipe agiye anyuranye cyane cyane nk'ayo nari mvuze ya ya benediction hakaba amisportif ndetse na nyabihuna hari abakinnyi basanzwe bakomeye basanzwe bafite umuhate wo guhatana ariko nk'uwabyivugiye uherutse no kubitangaza uwo nta wundi witwa patrick byukusenge mu ikipe ya benediction ya hariya gisenyi cyangwa i rubavu yaravuze ati umwaka ushize nabaye champion ngomba kwisubiza rero uwo mudende nesheje muri rwanda cycling cup umwaka ushize twavuga rero abakinnyi barimo patrick byukusenge ni umukinnyi usanzwe umenyereye ndetse no muri turu du rwanda ni umukinnyi ukunda gufasha cyane ariko si we wenyine cyane cyane ko byagiye bigaragara ko rwanda cycling cup igenda yerekana n'abandi bakiri bashyashya amareverasiyo ku buryo umuntu yavuga ko ari ishiraniro ni ugutegereza tukazareba uzagera i muhanga ari ku isonga ye jean claude ndagushimiye cyane nkwifuriza wikendi nziza hanyuma iyi marato nayo ntabwo tuyiboneye akanya ntacyo urabidukurikiranira uzatugezaho ayo makuru wikendi nziza
namwe namwe murakoze toma inshuti z'ijwi ry'amerika kandi mwese uko mungana turabashimiye cyane namwe mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika kandi mugire umugoroba mwiza murakarama